Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotuweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga uyu munsi uburundi buriko burigina imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye ushikiriye intahe yo kwikukira tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu barundi b'inararibonye bakurikiranira hafi ibibazo vya politike mu burundi kugira ngo batubwire intambwe babona urundi bumaze gutera kuva bwigobotoye abakoroni turaza uh, turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza abatumire mu kiganiro ni ambasaderi isidore mbayahaga ari i bujumbura mu burundi muriwe neza ambasaderi mbayahaga
ndabahaye muriwe frederic muri aho murakomeye ngaho
ni amahoro kabisa tumeze neza ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na prof turi kumwe kandi na professeur innocent mbano umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamurondera mu kanya ariko turi kumwe kandi na professeur emerite paul nkunzimana ari muri canada muri aho mushikanaye paul nkunzimana
mwamusereza frederic ego turaho naho hashushe gatoya turi ariko mugabo twebwe hano ntirashika ni otawa ego turakomeye n'ukuri narizi ko ngaho muri canada hashushe muryoherwa ko ibihe byinshi n'igihe haba hakanye
harashuha cyane rwose bagaturira nkariya muri za colombie britannique ubunye ubushuhe burashika ku madogere mirongo itanu urazi ko niyo ubushuhe bumaze kurenga dogere mirongo itatu ibintu bitangura kugorana aho ndumva hashushe cyane rwose yego haturira mukanya turarondera professeur innocent mbano umurongo nturamera neza cyane gusa ariko mukanya zoba araha mukanya turamuronka reka ariko rero dutangure ikiganiro dutangure kuri mwebwe professeur nkunzimana mutubwire ibintu mubona ko urundi bwashoboye kurangura muri imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye buronse intahe yo kwikukira
yego murakoze jewe nibaza yuko iyo umuntu avuze yuko urundi bwaronse intahe yo kwikukira biragoye kumva mbese si no mu burundi gusa n'ibihugu byose byo muri afurika kuko usanga muri ibi bihe ibyo bihugu by'ukuri nta ntabwo kwikukira bifise ingingo zose usanga zifatirwa hanze kandi by'ukuri igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira rero ahubwo icyo nemera ni uko iyo bavuze nko muri ibi bihe kuba ari nko kwibuka ni ukwibuka ku by'ukuri kuko si isuku no kwibuka umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa kwindwi mirongo itandatu na kabiri kuko ibyo abanyagihugu barondera igihe bahaguruka zabo bashaka kwikukiranya ariko umugabo eh, inyuma yabo ku by'ukuri ntibyabaye muri ko eh, professeur Muzi- ntabwo turakwigaruka ko ukuntu byagiye biragenda E- ego me- Eh, mu by'ukuri nta nta kwikukira kuhari ariko muri ko mutubwira ko mu burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu vyo muri afurika atakwikukira bafise muri iki gihe
oya nta kwikukira kuhari na gatoyi Eh, na- n'akarorero ni- ni ni uko eh, u- u- eh, inziryane zihari hose muri afurika haba mu burundi haba i kongo haba hehe haba muri za mari haba iziya ntambara zose ziba mu- mu bihugu vya vya cade hehe muri eh, kongo d'afrique eh, ingwane zi- zihari umuntu yu- yumva muri za mozambique n'ahandi Eh, urumva ivyo zose bituma nuko nyene atakwikukira ivyo bihugu bifise Eh, eh, kandi icyo nohera ko kuvuga ni uko eh, hari ukwikukira ubwa mbere eh, kuko n'ibya politiki byose biva ku eh, ku ku butunzi U- kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose eh, bi- bi- bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushinga umwe hitwa rero yize kuvuga yuko la politique ni concentré de l'économie ni ukuvuga yuko ipolitike ni- ku by'ukuri ihagaze eh, ihagaze ku butunzi iyo rero atabu- a- ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo kikukiye na gatoya ego me- ico kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasaderi izombaye haga ah, nawe nyene agira ico avuze ku bintu ku vyerekeye ibintu uburundi bushobora kuba bwararanguye muri iyi myaka mirongo itanu n'icenda irangiye Ha- hariho telefone numva imeze nabi Eh, Isidore ambasaderi mbayehaga muratwumva
alo muratwumva
jewe ndabumva gatanu kuri gatanu ego muduge ku ijambo mutubwire ibintu mwibaza ko uburundi bwaranguye muri iyo myaka mirongo itanu n'icenda irangiye
Eh, nari bivuze nti muri imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye uburundi buhawe intaha yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko uburundi bwaje intaha yo kwikukira mugabo eh, wariko arabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'uko umenga kwawe kuyimugobotora kuva icyo gihe rero uburundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cyane cyane bituruka muri abo nyine ba- ba- ba- baducura utuye na buhoro abakoroni Eh, murabona yuko intara yo kwikukira yarahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera inzangano eh, zagiye zirarirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abo bakoroni nyine ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi twibuke intara yo kwikukira uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire buriko burerekana nyene yuko bwikukiye ndetse bukereka eh, n'uwabukoroniza yuko bwikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko uburundi buri mu nzira nziza cane cane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagararira ubwigenge bw'igihugu murashobora Eh, kutubwira urabona ko- kuduha nk'ivyo bimenyetso bimwe bimwe
Eh, murabona yuko umushinga paul ariko aravuga ati burya ukwikukira hanini kugaragazwa n'ubutunzi Eh, ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza ko idashikana mirongo ibiri urabona ko imbere yaho uburundi butigera bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko ny- nyuma y'imyaka hafi mirongo ica cumi n'itandatu cumi n'icenda urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu burundi ku buryo ndetse mubona n'uko haraheze igihe n'amatora murazi ko imbere yaho eh, amatora atashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye nayo matora ntaba ubu rero turabona yuko tumaze kugira ibihe ngabo bingahe amatora akaba yitunganijwe n'abarundi bakayaterera bonyine ndetse hakaba n'umusesekara rero turabona yuko ubu hariho ibiriko birakorwa hariho ibimenyetso byerekana yuko uburundi buri burahagararira ubwigenge bwabwo bugahimbaza intara yo kwikukira buvuze icyo bwishimiye bwerekana amakungu y'uko hariho icyo bushoboye egome ndabona umurongo wa dr banu innocent banu umeze neza muri iki gihe muri aho innocent banu
mahoro neza murakomeye ngaho n'abandi kose asa turahobora murajyaka
mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byaba byaranguwe n'uburundi mu myaka mirongo itanu n'icyenda irangiye uronse insinzi yo kwikukira
y'uburundi bwaranguye muri iyo myaka yose yo kwikukira cyane ndetse n'ikibazo ubundi ni mwarimu akibaje ko none kikaba umuntu umunsi ndazakunda ushobora kugira neza
innocent ndabasabe innocent bano murondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshobora kubandanya irimwo ibintu byinshi amaparasite menshi cyane rwose oya murondere indi telefone iriho ndabumva ariko harimo ego vuga twumve
ubu muranyumva ego ndarinda bababyeyi ndakumvise ikibazo neza hariho hariho probleme na telefone yiwawe tutaronse indi telefone nibaza ko yita utoyibandanyako
ubu iravuga ubu muranyumva turakumva ariko harimo amaparasite menshi cyane rwose
ubu nibaza ko ndabaza ko musaba
ntitukumva na gatoya imeze nabi kiretse muduhaye indi telefone reka tuba reka tubandanye n'abandi ba batumire turi kumwe ngaha iyi mbere y'uko tugaruka kuri mwebwe professeur paul nkunzimana nashaka twumvirize mu kanya gatoya ijambo perezida w'uburundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ijambo rijanye n'iyo myaka mirongo itanu n'icenda irangiye urundi buronse intaye yo kwikukira ubukoroni ni ubwicanyi mu bundi mbere ni ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri afurika no mu yindi migabane y'isi uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura n'ayo mahano uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ku burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha
professeur paul nkunzimana ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make murivuga kwiki mu kanya gato
ego murakoze ego amabi yarakoze n'ubu arakorwa ahubwo gihambaye no kuraba icyo ayo mabi avako nk'uko nabivuze ngitangura ubwigenge bw'igihugu buva ku by'ukuri ku kuntu igihugu cyonyine cyitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu aditegereje ubutunzi bw'igihugu mu burundi buri mu buri mu minwe y'abanyamahanga gushyika uno munsi haba nk'ibyerekeye ikawa muri abo bikuntu byagenze ibyerekeye ubutare kugira ngo murazi ibintu biri mu burundi ubutare buhaye uko bungana umuntu akaraba iyo buja na cyane cyane burabye n'amantuzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi kandi mu ntara zose z'igihugu mu rutana etaruzi igitega ibujumbura sakanya za cibitoke mu kirundo na ngozi n'ahandi urumva ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ibyo bisata urumva rero kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko uburundi bwigeze ku by'ukuri harigeze kuba intambwe ntoyi byereka ubutunzi ngira ngo nko mu umuntu araze imbere y'uko hashyirwa umukono ku masezerano n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi eh, mu- mu- mu bisata bitandukanye by'igihugu eh, by'ubuzima bw'igihugu eh, haba mu mahinguriro mu- murazi ni amashyirahamwe menshi za onafa eh, za za verundi hariho amashyirahamwe eh, menshi y'ubudandaji eh, eka amashyirahamwe atandukanye za onc za unimake za epimabu eh, eka n'amashyirahamwe ye- menshi yashinzwe za sosumo regidezo yarakomejwe ubu rero nk'amashyirahamwe ubunye nk'ayumvuza yabiri ariko arasubira inyuma eh, kubera ko ariko arashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga Eh, ama- za onateri zose bon hariho Ariko- eh, ariko eh, ayo mashyirahamwe- afasha abakozi za ayo mashyirahamwe yari mu minwe y'abarundi E- ego e- ariko umugabo ubunye ayo mashyirahamwe yose ageze aho amaso ashaka kubera yuko eh, nkazi nkayo maregidezo n'ibindi Bon, nta za kotebu zose kotebu yo ya- yaragiye iri mu minwe y'abanye- y'abanye- y'abanyemari abanyamahanga Uh, u- u- urumva rero usanga yuko ku by'ukuri igi- igi- eh, eh, intwaro yari yashinze ivyo bintu mu ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye i- i- i- ishinga is- isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods arizo Bank- mo- banki mondiale na fmi zaciye zikurikira haciye hakurikiwe inyuma eh, n'ishirahamwe ry'abanyemari eh, y'abanyaburaya ico kibazo c'uko zose zagiye zirakurikira zagiye zibandanya ziri kuba umurindi wo gusambura ubwo butunzi bw'igihugu ico kibazo niho rero c'uko bavuga yuko ukwikukira nta kuhari icyo kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko mubivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi isidoro mbayehaga nawe nyine agira ico atubwi- agira icyo atubwiye amajambo make cyane rwose ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoroni
Eh, ijambo yashikirije n'icyubahiro umukuru w'igihugu eh, ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera ni uko umukorona atari bwateshwe ngo ate ngo areke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushoramari ariko aravuga ubwa kera nibyo wabona abanyamahanga eh, aribo ba- ba- bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwenegihugu ntiyigere abona icyavuyemo mugabo uno munsi u- nariko ndabivuga kare haraheze imyaka igihe ikwira hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifoko bibi by'abarundi nyene ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje bamenwe y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icinjira mu gihugu ariko uno munsi kugira umunyamahanga agire icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjira akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavurwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hariho ibyubakwa mu gihugu ibyo ariko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'ibitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyaga nkuba murabona Yego.
umunsi ubu burundi kugira ngo utangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo regidezo ngo igeze ahatemba hariho ingomero zishika zine zitanu ziga zuguruke ku buryo umuyaga nkuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudanaza hanze Yego, ibyo me- byose rero ni ibyerekana yuko uburundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umuko- aho umu- umu- umukoroni yatwiciye ifoko tuva hasi ibyacu tukabifata mu mirimo Yego, me- ijambo rero yavuzeyo ni ijambo ryiza nta ni ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bokorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nkako n'uburundi bwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara Yego, me- neza yuko umurundi yaba mukuru gushika kuri mutoya bose bariko barabubona ko inyungu rero nkabona yuko rero Yego, me- ubu duhimbaza umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'amerika anise mwiriwe neza
biriwe neza muri heganise
Eh, turi muri komine migamba iri mu ntara ya bururi ya bururi akandi kazina kawe ninde
yaremye N- niko yaremye
avuga yaremye havuga yaremye duga ku ijambo havuga yaremye ikibazo cyiyumvira mu kanya gato
yego imbere y'uko twifukira imbere y'uko bagandagura umugani wa rugozi ko bwagatsore abarundi bose bari hamwe kurondera intahe y'ukwifukira naho bamwe batabyumva kumwe kuko bamwe barondera y'uko twifukira buno nyene abandi bakarondera y'uko twifukira hataragera nta kibazo c'amoko cari hagati mu barundi kubera iki inyuma y'urupfu rwiwe abarundi basiye bacanamwo hisunzwe amoko twavuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo akabazo kagira kabiri ubu bukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba butasabikanywa na bose nk'uko byategerejwe murakoze murakoze cyane rwose ibibazo byiza ibibazo bibiri byiza reka professeur paul nkunzimana mutangure mu mu ishuri ikibazo ca mbere ca anise havugiyaremye Ah, avuga ko ah, abarundi bari bafatanye mu nda Ah, nyuma nyuma yaho turonkeye uh, ubwigenge eka naho umugani wa rudaviko rwagasore ah, agandaguriwe haciye haduka ikibazo c'amoko munduge kw'ijambo kuri ico kibazo ca mbere ego murakoze Ego, nibaza yuko ari ibibazo bibiri ahubwo Eh, avuga- aravuga ibyerekeye eh, ubumwe bw'abarundi hanyuma aravuga n'ibyerekeye ubukene rero nivyo imbere imbere yuko eh, na- eh, eh, agasore yicwa ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko mu burundi erega eh, ni- ni- ni- ni- ni ikibazo eh, ku by'uk- ego nivyo eh, abazungu barabizanye bon nanavyanditse ko n'igitabo umwana agomba eh, kuko bon urumva basanze abarundi ari abantu basanzwe bari bafatanye mu ndimi bamwe Eh, eh, eh, urumva rero ni- ni- ni kuvuga yuko igihe c'intwaro ihagaze ku- ku ku mafaranga itari bwashike mu burundi eh, ego abahutu natutsi n'abatwo hariho mugabo biba bifise iyindi ntumbero eh, kuko bon eh, ubwa mbere hoho ha- ha- eh, eh, ni uko- ni uko aba- aba- abazungu bo ba- ba- bakoresheje abantu ngo bahita ngo ngo n'abanyama mu banyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi eh, ba- a- a- kuko ibyo bari bibaza byose byari byabananiye byabasuye batavuga yuko ngo ngo hari ntuzenya ngo ngo bamwe ari abarimyi ngo abandi ari ari aborozi ngo abandi nabo eh, ngo aba- ngo aba- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo batware n'ibindi Eh, hanyuma bi- basanga ibyo ntibikunda basanze yuko abaru- u- umurimyi eh, wa- wasanga i- i- i- a- n'ukorora yorora uworora wa- yari yari umurimyi urumva rero ibyo bikagora ukundi babitandukanya niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahereye kuko uko bameze inyuma uko ba- uko babeha amazuru uko ameze ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- eh, ibintu byerekeye ntuzenya ari byo bise ngo dinamo mitwe uzamengoshe kuraba ngo inguvu ziri mu kuboko kw'ibubafu n'ibindi gushika n'aho baja ngo uzi guharura ngo ngoma ngoma group sangira n'ibindi n'ibindi uba rero aba- urumva rero niho ba- ba- ba- inyuma rero babonye yuko ivyo bidafashe niho bazanye rero ivyo vyo kuraba abantu ko Ariko- bari mu- inyuma ariko professeur nkunzimana hariho hariho abantu bashobora Urumva kuvuga rero muri iki gihe ngiye nkurikije gatoya urumva rero muri iki gihe rero ingorane zihari ni uko mu Bu- mu- mu burundi ivyo ivyo ababigi n'abandi bazungu babigisha ba- bigije abarundi nivyo turi muri byo dukoresha Iyo haba haba aha- ahantu hose kuko i- ikintu nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya umuhutu n'umutuzi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe kiratandukanya by'ukuri atari eh, ivyo nyene abazungu bazanye Ah, ugenda hajya kwibarabara cyangwa ukajya mu isengero cyangwa ukaja hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi Bon, no. Eh, u- eh, u- itandukanirizo nta handi riri nivyo rero twebwe rero abarundi twafatiye ko nivyo tubandanya dushira mu ngiro naho iyo iyo umuntu ariko aratema uwundi ashaka ariko arasa uwundi si umubirigi ariko ariko arasa umurundi si umukoroni ariko arasa umurundi mu kanya gatoyi eh, profesor nkunzimana ni kuki ku bwanyu abarundi baguye muri uyu mutego mu kanya gato
rega ntibaguye mu mutego kuri muri politiki nta mutego uriho kuko ijonye rigirwa n'abantu abategetsi abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi urumva kuko ni ugukamisha indyo yita gukamisha ni ukuvuga ah, umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bagashaka kwitwa yuko bariko baravugira bariko baravugira amoko ariko baravugira ubwoko mugabo akitira ko bavugira urundi bose mugabo Egome.
akitwaza ubwoko ivyo sivyo na gatoyi Egome.
nivyo guhenda abarundi ahubwo ni- niho ni- mbona yuko icyo kibazo ca aniseti yabu- yabaje ca kabiri ni- niho niraba ko tuza kukigarukako Oya, Kuko- murashobora kubandanya.
kuko niho niho hatuma abo bantu ba- bashaka kuja ku butegetsi canke abari ku butegetsi ni ukuvuga nivyo bakamisha nivyo Egome.
bakoresha kugira ngo ba- abarundi bacanemo Mume- babako- n'ibikoresho gusa ntagi na kimwe bamarira Egome.
ubukene buguma bubandanse mu burundi nk'uko waniseti aje kubivuga mumpe inyisho gufi ngufi tukiri kuri wenyene ya eh, paul nkunzimana ikibazo ca kabiri ca anise avuga ko eh, eka ubukene bwaba buva ku kuntu ubutunzi budasabikanya hagati y'abarundi mu kanya gatoyi cane rwose munsi y'umuntu ego ego mu kanya gatoya ariko ntibaza ko tuzakwibwira ko mu kindi gihe kuko eh, ni- nk'uko nabivuze eh, navuze navuze ko ubutunzi bw'uburundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uwo- uwovuga iyo nikeli iyo ija uwovuga iyo- uwovuga iyo nzaha izo nzahabu iyo zija uwo- uwo- uwovuga izo terare za gakara eh, eh, terare ni ukuvuga ubutaka budasanzwe bu- bu- bu- buri hake ku isi kandi ntabwo ari yuko urundi burimo burimo- burimo izo- izo terare ubwo butaka budasanzwe ku isi hari hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'ubushinwa ku isi yose nzima umva ubwo butunzi uko ba- bungana mwovuga iyo nzo- izo nzahabu mwovuga izo coltan iyo zija mwovuga izo kasiterite za oframite none aho ushobora kuvugwa ntuzenya i- i- izo nzahabu za butihinda za kibitoki n'ahandi i- i- i- iyo iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi nanoneho mumenya yuko eh, eh, nta- nta- nta kintu kiva muri muri muri izo muri izo bisata kinjira muri leta na Ego, none mu mu mazi y'uko ruzenya izo terare noneho harafashwe ingingo yo guha- yo kuba barahagaritse gu- gu- iyo- iya- iya- iya- iya, eh, iya renbo yari ihagaritswe y'imfa- y'imfatakibanza Nde- eh, ndetse n'umushikirangaje wa mbere ya- ya- yaramenyesheje yuko ata kintu cinjira muri leta Egome.
urumva rero urumva rero ivyo vyose nivyo bituma haba ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu yabwa ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu Yego.
eh, eh, bu- bugashobora gusabikanywa Reka- nta bukene baba buri muri iki gihugu mu barundi Egome n- murakoze ndabona na telefone ya professeur Bano eh, Innocent Bano yagarutse ariko imbere yuko duha ijambo professeur Innocent Bano tubanze tugaruke ku mushigantahe ambassadeur eh, Isidore M- Mbayahaga agire ico avuze mu kanya gatoya cane rwose ku bibazo bibiri vya Anise ikibazo ca mbere akaba ari ikibazo avuga camoko cadutse inyuma yaho urundi buronkeye eh, intahe kwikukira ikibazo cya kabiri nacyo nico cy'ubukene buva- bwo- bwoba buva ku kuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cyane rwose ambasaderi ndabona akanya kihuta Ego. Eh, murakoze cyane anise havuga yaremye yaragije neza kuko yavuze ati mbega ni kubera iki nyuma y'igandagurwa ry'umuganwa rwa gasorondo ntari kwikukira uburundi bwahavuye buca bujya mu njyane zidahera Eh, yavuze ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umuganwa rwa gasore niba rya nyene batera ko bemera yuko uburundi bwikukira ni abo bazungu nyene babikoze muga bakoresheje abarundi bari gito batemera yuko uburundi bwikukira abo rero urabona yuko haciye hatangura kuja intwaro umuzungu we nyene yishiriyeho ibyo birazwi nta muntu zirya repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y- y- y'ibihumbi bibiri canke mirongo icenda na gatatu nta n'umwe yatwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri ico gihe rero igikorone cahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi bunye- wenyene ariko arishiriraho ico rero cahavuye kiba rero injyane birabandanya kubera umuzungu ntigera agomba yuko uburundi butekana kuko butekanye abantu bakaguma muri bwa bumwe bahoramwo kuko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu burundi nta moko yari ahari barabona bati rero abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa ibyo tugomba gukora ngaha bizohava bitunanira niyo bateza kuturyanisha bagaca bishiriraho amarepubulika bashaka hagatwara uwo bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe amaraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose dupfume dutanga ikiguzi gikomeye mugabo abarundi batangure kwishyiriraho inzego bitoreye rero aniseti yobimenya yuko k'ijya gihe niyo mpamvu yahabaye uburundi bwahawe itariki no kuduza idarapo gusa mugabo umuzungu uwari gutereza kubyura abarundi akabereka ingene batereza ubwabo bakore bikukiye bakore ibyabo maze ubwo agasore yari yatanguye amakoperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baci bamugandagura baca bishyiriraho abacangero ibihemu by'abarundi bihemukira bene wabo muri icyo gihe rero nagomba kuvuga yuko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabajije kiravuze ati mbega ubukene bw'uba buhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose rero nibaza yuko icyo yavuze wovuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi umugabo navuze ngo ubu uye urabye ingene leta y'uburundi iriko iratunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababa ko rw'ubutunzi cyangwa rw'ubukene baraheza bagashikirwa ego ubutunzi bw'igihugu nyakaba federike si ukuvuga ngo abarundi bavuye ngo igihugu cinjije angahe w'umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika yiwe umufuko ubutunzi bw'igihugu n'ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushika ku myaka itanu n'ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi bibaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ajya miti ni aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare ni ibi bitungwa leta yiriwe iratanga iha abenegihugu ku mutumba ku mutumba ubuye abantu bose benshi bafise ibitungwa bahawe bafise ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nicyo bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kirinjiza amafaranga kubwo ubutunzi bwayo nawe agashikirwa ego ndabona ndabona akanya katujanye ambasaderi ego biragaragara neza yuko umurundi muto muto na wene aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi bibiri na gatanu niho bitanguye ko abantu bagira bati dukora ibi n'ibi hama bene gihugu nabo bashikirwe kuri ibi ico kibazo c'ubukene turakigaruka ko ambassadeur Isidore Bayihaga bafashe gukora n'imigambi myiza bariko batwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyene icyubahiro ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko uronka amafaranga turabona yuko hariho ivyizigiro egome ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushigantahe inosambano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza uh, mu kanya turaja ku munywanyi emmanuel ariko uh, professeur habano innocent mugiye namwe ico mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'uburundi eka uburundi bwaranguye muri rusangi uh, kuva buronse intsinzi yo kwikukira haraheze imyaka mirongo itanu n'icenda mu kanya gatoya cyane
murakoze cyane mbere y'uko mvuga nishobora kujya turazimaze kuri munsi aho batumire naho rero numvise ibyo bavuze jewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko byoba byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga ni uko twabanza tukaraba kwa imbere ya byose ingene icyo barondera kugira bikukire umaze kubona icyo barondera kugira uburundi bwikukire uca ubona ibyo bashyitse ko ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabishyitse ko mugabo rero kuvuga ko twabishyitse ko ibyo ni ukuraba kuko navuga ko independence navuga ko ari si ukuvuga ko ari igihe cyacu tubonye na kugira ibintu byose bityo biba ni ibintu bya ni porosesisi ndende ni ukuvuga ko gusa n'uno munsi iyo indepandanse abarundi baracyayirondera muri abo baribuka indepandanse icya mbere ikimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe iby'ibendera ry'uburundi ryurira bakarimanika no mu makungu muze muraba igeropfa y'ururembo rwa mbere rurangiza igihugu cy'u burundi niyo muco mutora ko igihugu cy'u burundi cyitwa igihugu cy'u burundi kigatwarwa n'abarundi
egobe nagira kandi mugire icyo muvuze ku bibazo byabajijwe n'umunywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'amerika hanyuma mbandanije ego ibyakurikiye mu kurondera ibyo bari baharanira kubarondera indepandanse hagiye hacamo imitego imitego myinshi muri abarundi baragerageje barashinga iyo mitego baragandaguye umuganwa rudovuga rwa gasore byerekana yuko abasha abatari bari bishimiye indepandanse bacu bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata uburundi mugabo byaranze abarundi iyo ni inama igira kabiri abarundi ko berekanye yuko n'abo bagandaguye umuganwa rudovuga rwa gasore bashobora kubandanya barongoye igihugu cyabo ego n'ibyakurikiye murabizi ko uburundi bwaragerageza kwama buri kuburarondera ingene buva mu ngorane byatewe n'abakoroni mugabo bagatazamo ibindi bibazo rimwe na rimwe bitava ku barundi byava ingene isi iriko iratwagwa mwarabonye ko twaciye tumaze koronka indepandanse twaciye tuja mu byo bita gerfuwade hagatazamo ibintu byinshi rero bica bituma n'aba bandi bateza gutwara kugira bashobore inasambano hanyuma ibyaranga ubu rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politike abarundi novuga ko bikukiye mugabo mu rwego rw'ibindi bindi bisata bimwe bimwe haratarimo agahaze ari nacyo gituma ubu aho tugeze turabye n'ibihe turimo mu makungu cyane cyane ngwana nk'ibya globalization bivuga ko kuvuga ko wikukiye ko ukeneye n'abandi ibihugu birakeneranira usanga hari ibyo iburu abarundi bonyine bashoboye gukora ukwabo ama bya politiki urajya mu butunzi ni ukuri yewe sinavuga ko navutse mirongo itandatu na kabiri mugabo mu gihe navukiyemo gushika ubu ndabona ko hagiye haba akarusho ingene abarundi bagenda baba ingene babaho bwa mbere si twabayeho uno munsi egome ariko nk'uko n'ingene n'ingene iriko iratunganya egome ino sambano nk'uko ariko nk'uko nindira gatoya ino sambano dufise mu minwe ibyo gutwara igihugu n'ingene iby'ubutunzi kandi n'ibindi bisata byinshi egome nabasabye mumpe inyishu ngufi ngufi kugira turabe ko twoheza ibibazo byose dufise muzaba mukoze tugarutse ku bibazo byabajijwe na anise aravuga ko kuva urundi bwikukiye hadutse imijyane z'amoko eka zabandanije gushika no muri iki gihe ku bwanyu ibyo mubivuga kuri iki mu kanya gatoya cyane rwose ikindi kibazo ni uko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu burundi ntibwaba buva ku kuntu abarundi badasabikanya ubutunzi
injyane z'amoko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bari kubaharanira indepandanse hariho abashaka ko indepandanse iba n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose kugira bacanishemo abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko ni abantu bari bari kumwe n'abakoroni abo bari kumwe n'abakoroni uko hariho bamwe bamwe babandanya ibyo byiyumviro byabo n'ugushyika n'uno munsi bakabana bacanishaho abarundi ibyo rero ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi waba ushaka iminsi yose kugira urabe ko ugaruka ku byiyumviro byabo bya mbere abo nabo nibaza ko mu burundi mu burundi abari bashaka ko indepandanse itaba kugira abarundi bajye hamwe babandanya ya migambi yo gutanishaho abarundi kugira bashobore gushyikira ubutegetsi mu byiyumviro byabo hariho n'abandi majenerasiyo abandanya akurikira hanyuma n'uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nibyo bituma izo njyana ziba mugabo urebye ntawe byotera ubwoba kuko buhoro buhoro biza biragabanuka kuko abarundi benshi baguma batahura yuko ibyataho bifatiye hanyuma ubukene imbuto mbi zabizwe n'abakoroni hanyuma ubukene ngo bwoba buva kuki anise avuga ko bwoba buva kudasabikanya ubutunzi mu kanya gato munsi y'umunota umwe
ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none inyuma inyuma ya indepandanse turabye n'abarundi bari babayeho urabona uko isi ntubona nk'ubu tuguma tujya mu bya buri wese uko icyo nakwita ibyo abantu bakenera uno munsi si cyo kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebezo zibaho niko uraba n'abantu baba bakeneye ibindi igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bimwe bibi ntibishobora guta igihugu nicyacyonka byose kugira ngo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umunyagihugu akeneye telefone ugasanga uburyo ateza kugurisha kugura ko telefone usanga ari byinshi urabye uburyo umuntu wa kera yakenera kugira ngo yakenera ni nacyo gituma europe la domande niko nabyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu rero batabona ko ari ubukene mugabo nibaza ko abarundi bamaze gushyira kuri iyi ntambwe urase ibyo bakenera n'ibyo bashobora gu- gukoresha kugira baronke ibyo bakenera Ego, me- nibaza ko bijyanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika suvuga ko bijyanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu burundi murazi ko ikindi cyerekana kwikukira ku burundi murazi ko eh, hariho ikigo kijejwe ibyo kwereganya amakori aricyo gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenda urabona ko nyine mbere nta byari bihari mubwo ubu birahari byerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buriko burageragezwa gutunganywa neza kugira abarundi bose bashobore kuronka- bashobore kura- gutunganiriza mu byerekeye by'ubutunzi Yego be.
iyo ni intambwe ndende- ni intambwe nini cyane ari nacyo bituma duteza kurindira agricultural process- eh, processes independence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka Ego be.
byinshi cyane Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'amerika turi kumwe na emanuela muri aho emanuela
Uraro.
muri aho emanuela
Yego muraho neza.
yego muri hehe
Amandi mu gisagara bujumbura ni bujumbura kandi kazina kawe ninde
ndayisenga.
ndayisenga duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyiyumviro
Mbo hama nashaka mbaze aba batumizwa.
yego
Se bombarira izo nganda izo zitanu zi- zigira ngo zi- zije kugurisha umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo- bo- bo bonyene boba bari baba bari mu gihugu cambe bari hanze kubera twebwe turaba iki- ikibazo cy'uko twabugiza kuri fm hama ni ikibazo nashaka kubabaza murakoze murakoze reka ikibazo cyawe tugihe ambasaderi isidoro mbahagarariye yashikirije icyo kibazo mu ntango Eh, mugire icyo mubwiye eh, mubwiye emanuela ndayisenga abaza ku byerekeye uko kudandaza umuriro hanze
ebo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngiransi cyane kuko nimba barakurikirana ibikorwa bya leta eh, umushikiranganji eh, ajejwe iby'umuyaga nkuba n'amasoko ntabanguvu eh, aherutse no gusinya ama- ntuze amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuga ati izo ntuzo reka ndazimubwira hariho rusumo rusumo nibaza ko ayumva hakaba na ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na Gigi Murembwe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu ziba zitanguye kudandaza umuyaga nkuba kandi rero umuyaga nkuba eh, nk'uko nabivuze kare ugiye kudandaza no mu bindi bihugu kuko izorekura umuyaga nkuba utari muke ibyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya kuri site ya guverinoma akabiraba ko eh, yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kabyo ma- ayandi mama Ah, yari mabaranje akiri karubakwa atabisanga ko mugabo izo namubwiye zozo ubu nyene nibaza yuko zitangwe zibya zitangure gukora hanyuma bafadikanije rero ni- n'umuyaga nkuba wari uhari Eh, nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri yo biraba birahari yego me- reka tugaruke kuri professor paul nkunzimana mwabuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu ah, ibihugu byinshi byo muri afurika n'uburundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'icyo kibazo wotorwa gute eh, professor nkunzimana ego murakoze Eh, mbere y'uko nishyushye ikibazo nabanza eh, kubanza kugaruka ku ku- ku kindi Eh, ubwa mbere i- inzego zo muri afurika ibi by'amatora mu by'ukuri mu murazi y'uko i- m- umuntu wese azi iyo byaje biva Eh, eh, si abarundi ba- bavuze ngo tuyadushinyize ubu twitoreye murazi y'uko eh, habaye eh, i- inama ru- ya- ya- yahuje umukuru w'ubufaransa mitera n'abakuru eh, b'aba- b'abanyafurika ubu, eh, bya bindi bita france afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'uburundi n- n'ibindi bihugu bindi bo bo- murazi ko iso- iyo iyo- iyo nama yabereye irabore itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda urumva rero ba- urumva rero mitera umufaransa bo- am- a- ba- babandi bihita- bitwa abakoroni nibo bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho niho yega niho byavuwe ni ukuvuga rero izo nzego eh, ni- ni- yego ni ni inzego abantu baba bitoreye mu bi- mu bwoko by'ukuri baba bazishi- ba- bazishizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo intwaro zihagaze ku mahera namwe mvuga intwaro ihagaze ku mari some de la bore rero nicyo yari igamije nizo ibihugu bya afurika biguma bibandanya bikora urumva rero ku by'ukuri si inzego abantu baba bitoreye bonyine mugabo baba bazishyizeho kubera yuko abategetsi baba bahari baba bati yego kugira ngo tube tubandanye turonka izo izo mfashanyo reka dushyireho izo nzego abanyagihugu biswe ko yuko batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri afurika ukuntu yamagenda iminsi yose iyo habaye amatora igihe cyose haba hacaba ingorane ni ukuvuga yuko n'amatora aba yagiyeho atamuco uba uhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri afurika inyuma yaho hama hari ingorane amare ubwicanyi mu bw'akarorero hanyuma ikindi nacyo ikibazo wowe warumbajije ego igihugu kiratunze nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho hariho
muravunagura amajambo ndabona akanya kihuta amamiliyoni amajana abiri na mirongo umunani nabuze yuko ibyerekereze tera ubutaka bubaho buba hake ku isi usanga harimo ubutare bwinshi bakuramo ibintu byo muri iki byo muri ibi bihe haba amapiretirike haba iby'amatelefone haba elegitoronike n'ibindi ni uburundi ni cya kabiri ku isi havuye ubushinwa ego uti rero kuko ikibazo bya aniseti yabagije kuva kare ni ikibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose ni ukuvuga byumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musongati za ntuzenya za ariya za gitega ayo izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuyinga n'ahandi ivyo ayo makorta he za kabarore n'ahandi izo vya wolframite n'ibindi n'ibindi ubwo butunzi bwose bari bukeneye uko buja mu minwe y'abanyagihugu nibwo buryo busarikanya bwonyene ni ukuvuga yuko kandi nanoneho hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba mu masezerano yose avuga yuko ngo ngo leta y'uburundi gusisemo umutahe w'ibice kuva ku icumi gushika kuri mirongo ibiri na gatanu ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko nabivuze kuva kare umushanganji wa mbere wenyine yavuze yuko retera burya burya butaka bwo bw'igakara n'ahandi yuko ati amafaranga yinjira muri leta ni ukuvuga ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu ubwo butunzi bwose agatwara iwabo za burundi mining metallurgic international za chemical vapor metal refining za rainbow zose za tantalob za african mining limited za tanganyika mining burundi n'iza za morgan nta kindi zikora atawusobwa ubutunzi mu gihe buzobana buja hanze y'igihugu bumva abarundi bazobana bakena ubu hari ubukene kandi hariho n'ikintu mbare gatoya frederic akanya karagiye cyane rwose amasegonda mirongo itatu ubutunzi kandi umuntu arazi abarundi bagenda bakena bakena kandi nanoneho kugira ngo mwese murazi yuko uburundi bwaronse ikibanza bufise uno munsi ikibanza cya mbere mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga uburundi ni ubwo igice cy'igihugu cya mbere gikenye ndabona kanya katujanye professeur bakenye icyo kibazo nibaza c'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigaruka ko ariko reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi james muri aho
aho
murakomeye james ni amahoro n'amahoro muri hehe
i bujumbura i bujumbura kandi kazina ninde
byizigiro byizigiro mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyiyumviro turi ko tuvuga ku myaka mirongo itanu n'icyenda irangiye burundi buronse intare yo kwikukira
iyo mu by'ukuri mbona mbona i burundi wacu twikukiye hataragera kubera nk'aba nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushyira uyu munsi tukigirako nk'amabarabara akomeye niyo tugifise amajorite nayabo ibitaro nibyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi kuva demisenke iyo yubatswe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera perezida pierre nkurunziza rero icyo gihe rero twarihukiye n'ibyo dusa nk'abikukiye ariko umurundi ntiyigeze aronka ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'imigwi imbere y'ibiroberi kubera agacinyizo k'intwaro zari icyo gihe zaracinyize bamwe barava baratoromoka bajya mu ishyamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera ntibyanahera neza ntibyanahera kubera n'ubu haracyariho abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangajwe bashikiye bamwe muri bo n'ubu hari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntitugiye twikukira neza reka icyo kibazo cyawe tugihe ubwa mbere na mbere porofesor inosambano agira icyo kivuze ko ati james ati urundi bwikukiye hataragera duba ku ijambo inosambano
se nibaza yuko ibyo atari byo nibaza ko hari hageze none bwikukiye hataragera ubufatiye kuki se nibaza ko uburundi bwarikukiye mugabo nk'uko nabivuze uburundi bwagiye buryo harimo harimo imitego myinshi yagiye ibamwo kandi nk'uko nabivuze ibyo by'injyane ahari abantu ahari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bafitije mu ngufu kubera ko biba bimeze uku cyangwa bimeze kuza byama bituma icyo bayita porobeme intere ntibivuye kuri ba bandi bari bahora bakoronije uburundi ibyo nabyita yuko ari ingorane ziri hagati mu gihugu igihe harimo bamwe bamwe binjiwemo n'umugera w'ibyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramo muri icyo gihe rero abarundi bonyine nibo bateza kuraba ibikenewe kugira ibyo bintu bihagarara nibaza ko mu bihe byose twagiye ducamo abarundi baragerageje kuraba ko nyine botora inyinshi ku bibazo byabo nibaza ko gushika uno munsi turabona ko n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo bariko bicana bariko bagira gute abarundi barabyicariye barabonye ko kwikukira nyakwikukira ari ukuyaga hagati yabo iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi abo hanze barinde kubabwira ati muteza kwicara muteza kubwira mwarabibonye mu minsi yahera nyene byagenze nibaza ko niyo ari intambwe abari uburundi buriko burashikako kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzozitorera umuti hagati yabo ibyo rero byagiye biba ni bya bindi navuga nti ba bandi batashaka ku burundi bwikukira bateye mu barundi si abarundi bonyine bashaka ko bibukwa mugabo abarundi ibyo bashaka kubona uko abarundi boza hamwe urumva rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe abarundi icyo dushobora gushika ko tutarinze kwitura abanyamahanga muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambasaderi isidoro bayihaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka gisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero bisigaye biba mu mabarabara ambasaderi mbayihaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ivyo bitero biramaze kuba akatari gake ikintu ku bwanyu mwavuga kuri ivyo bitero n'ikihe mu gusozera
bon ku bwanje ni uko nyine abantu botahura yuko intambara ata kibanza bivuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake baramaze kurambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinda uno munsi nta kintu gihari cyotuma abantu batera intambara mu gihugu igihugu kiratekanye amoko yose arabanye umuntu wese ari ku bikorwa byiwe nogarukirangira kuri ibyo porofeseri mbano ashikirije mu bisanzwe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko uburundi bwotekana hari abantu bamwe bajya ku mohingira y'abanzi b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemo urabye imigambi y'iterambere yariko irakorwa hariho abantu baciyumvira kujya gutegera abantu bakabica nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyine cyubahiro evariste ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana mu mahoro no mu mutekano umwe wese hanyuma akaja ku kivi tukiteza imbere nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu ntawe nobyagiza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukabyumva ariko nibaza yuko igihugu kirimo abagabo bazoheza babitorera umuti bihagarare vuba abarundi bakomeza imigambi y'iterambere barimo namwe professeur paul nkuzimana kuri icyo kibazo nyine ivyo bitero mu bivuga ko iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile ataco bazira
murakoze ku by'ukuri ubwicanyi iminsi yose nta na rimwe umuntu yavuga yuko hari inyishu buzana ahubwo ubwicanyi butera amarira kandi ugasanga hariko hicwa abantu ataco azira umuntu ari ku isoko cyangwa ari mu muduga cyangwa ari mu bunywero bumva ni umunyagihugu uba ibyo ibyo ibyo bitero byo kuri ni ibintu byategerezwa gushyirwa ahabona kuko nibaza yuko inzego zibijejwe zategereza gushyira ahabona ibyo bintu ababikora aba ari bo bumva izo ni indwara dufise mu gihugu kuko ibyo bintu byose byirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya nta na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu aba ari bo ni ingorane dufise mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutse ku kantu gatoya yuko twikukiye ngo hataragera ku by'ukuri ntitwikukiye ahubwo itariki ya mbere y'ukwezi kwa kw'indwi mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso y'uko ikimenyetso y'uko ababirigi bagiye y'uko ubundi hagiye gutwara abarundi umugabo rero ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara co kimwe nabo basubiriye hanyuma rero haba ibyo bibazo byose haba byerekeye izi ndwara zose zari mu gihugu haba ibyo by'ubukene haba ibyo by'ubwicanyi byevuga yuko haba ibindi bibazo byose bihari nibaza yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe bakaja inama kugira ngo no kuja hamwe si ukundi byoshoboka bikenewe ko haba kuri kuri yuko mu rundi abantu bashobora guserura ivyumviro haba mu migambwe haba mu mashirahamwe haba muyindi mico yose kandi bakaja n'inama bagashima yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma
ndabona akanya kagiye inosambano namwe shingiro kugira ngo abarundi bashireho ingingo zo kwikukira egume inosambano namwe mu kanya gatoya cane rwose ibitero bigize iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twavyumvise itaramenyekana bigahekura abavyeyi n'uburundi abasivile ataco bazira mubivuga kwiki mu kanya gato
murabakwiza ivyo bitero bimaze iminsi nta sinzi ko noronka izina nobiha muba nobishyira mu yindi zina ryo ko ari ibitero vy'abugwi bw'iterabwoba niko nobivuga nta bitandukaniye n'ibibera nabirya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye vyamaze gutsimbatara aba muri demokarasiya mu butunzi niba bihevye abo n'abihevye abantu bagenda bakaja amabara bagategura bagategera abandi nibaza ko atanico bafise boshikiriza bumva boshika kuko ibintu bakora n'iby'iterabwoba ni nk'aba bandi bafata bakambara amasentiri bakajya mu mabarabara bakiturira nta niko nabagereranya kuko nta sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu baba bafite ahubwo gusa abarundi ni uko baja hamwe bakabagwanya hanyuma eka nabo bose baba bafikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwisubirako kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa ni abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshira boshira itoto bakagaruka bakaja hamwe n'abandi barundi bakubaka uburundi abo bantu iryo terabwoba mu burundi bikunda nibashaka kugira iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora nico cyonyine nshobora kuvuga kuko abantu batatu bafite barobandika nibaza ko ce sont des barbares ni ukuvuga mu gifaransa gutyo ce sont des barbares egome dr inosambano ndabona akanya kagiye murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'amerika dr inosambano mwakoze cyane
murakoze namwe turabashimiye namwe ambasaderi isidore bayahaga ku kanya mwahaye radio ijwi ry'amerika
namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu ndabashimiye namwe professeur paul nkuzimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire n'iradiyo ijwi ry'amerika rero ndagukengurukiye fredi ndakemuye kandi n'abantu babashe kutwumviza muri iki kiganiro murakoze murakoze mwese turashimiye kandi n'abanywanyi wanyu bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bateze amatwi ikiganiro muri isangacu y'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese